igihugu ufite ubuziranenge maze iterambere ry'igihugu rishire imizi
bakunzi b'ikinamico ifumba y'ubukire duherukana inkuru yabaye kimomo ko kankindi yabyaranye na paturo we mugaga ese mama byaje kugenda bite mukurikire umukino haracyabaho karwenya uraho neza mukama yewe turaho turakomeye Mm.
ko mbona se ari nkaho uri wenyine paturo ntawe uhari nanjye ndamutegereje nuko numvise telefone ye yananiye baba we umubuze nabigira niko nashaka kumusaba gabusa Mm, wamushakaga se Ye, mu itsinda ryacu bya twigire Mm.
twari twavuganye ko ejo tuzajya kubagaza ire ibigori twateye kandi rero nyine bisaba ababizi tukagenda twerekera abandi urumva rero mbuze byaba ari ibibazo ibyo byo kubagaza ire ni ibiki
ariko wa mugani nta no sinanakurenganya rwose ntabyo uzi waba undenganije rwose buriya rero ibigori iyo hashize nk'ibyumweru bitatu bitewe yego haba hatangiye kuzamo ibyatsi Mm.
nibwo rero tubagara bwa mbere tugakuramo ibyatsi ndetse tukanabyicira kubyicira byo ndabyumva ni kumwe babigabanya mu murima yego ariko burya ntabwo ari ugupfa kubigabanya Mm.
Ee, ni ukureba ibyakuze nabi cyangwa ibifite uburwayi nyine umuntu akaba ari byarandura yego uretse ko burya n'iyo byose byaba ari byiza Mm.
byanze bikunze umuntu aba agomba kubigabanyamo wa mugani wawe ibyo byo njya mbibona ibi byo ni ibisanzwe gusa iyo umuntu nyine abirandura aragerageza agahengekera ku ruhande kugira ngo adahungabanya imizi y'ikigori kiri busigare mu murima birumvikana Hmm, naho ibyo byo kubagaza yire nakubwiraga rero byo bikorwa nyine hashize ibyumweru bitandatu ibigori bitewe mbese buriya biba bimaze guca ingingo ebyiri uzi umuntu arimo azibona neza hanyuma bikagenda bite erega mujye munyigisha dore nanjye niyo maherezo urebye Mhm.
muri uyu muntu yabyita ko ari nk'ibagara rya kabiri yego mbese bijyana no kubisukira Mm.
kuko nyine ni ugufata ifumbire ya ire ukayuzuza agafuniko ka fanta ukagenda uyinyanyagiza ku muzenguruko w'ikigori Mm.
noneho ukazamura itaka ugatwikira nyine nk'usukira ikigori ndabyumva Hey, rero buriya n'ubusanzwe gusukira ikigori bituma nyine imizi yacyo iba mu gitaka igakora akazi kayo ko kukigaburira neza Mm.
noneho rero urabyumva iyo nyine gi- igitaka kibonye ako gafumbire ikigori kirashisha nyine kigashisha cyumva byo byo Mm.
Mm.
yewe ndabona patoro rero atinze Mm.
ndumva rwose ndi bumuvugishe kuri telefone ko nta- nta mwanya ufatika mfite reka bunyiganiriza mu kanya arabaje
ariko nawe haku ubundi karweye karame buriya wamenye ibyabaye oya habaye iki umugabo wawe se nigeze akubwira ko yagabiye inka ihaka ka nkindi kankindi cyangwa se nzage
senzaye nyine yarayimuhaye ariko ntiyamuhaye inka ihaka nk'iyo yahaye ka nkindi ubwo si ibyo uvuze urakomeje aha si ngaho niberera
ariko kankindi ko numva atangiye kunziba amatwi koko ndabona ariko bisa naho bigutunguye bitantungura se Mhm, ndumiwe koko buriya se kuki mugaga akora ibintu nk'ibyo ngibyo atakubwiye dini
noneho rero ntabyo yambwiye kandi sinanamubaza uko acunga umutungo we kuko nta burenganzira ndawugiraho
ariko byibura numvaga yakakugishije byibura n'inama mbere y'uko agira ibyo akora none se ko atayingishije uragira ngo ngire nte mukama
wabigira ute se nyine nk'uko abyarawe ko byarangiye ubwo nyine nta kundi iturize
ibintu bya kankindi isigaye numva ntashaka no kubyumva rwose umbabarira ariko yewe ngaho wirirwe ndagiye nyine ubwo paturo nzamureba ejo ntago namutegereza ntazi igihe ari buzire Yewe.
wihangane nta kundi yego wirirwe nawe kankindi rwose amaze kungera mu muhogo nimara no kuza niwe nzabanza gukura mu nzira yanjye
sinzajye se noneho ni icyo nshakira alo kwatitaba se byagenze bite aro kanyindi u- wiriwe wiriwe senza yego urampamagarira iki se ko wanjijishije tugatandukana utambwiye uko bubaka ikiraro ahubwo niwe wajijishije ukagenda utandangirije uko wabagarira urutoki erega mari ngarita yakubye ngo ntangaburira namubwire byose uko bikorwa rwose nashaka abo ukurazi umva kanyi ndakumva na mukamana erega yari yanyuriyemo muri make yambwiye ibyo gukonyora da Eh, none se ubwo igisigaye si ugufumbira no gusharira hanyuma no gusasira ariko ibyo byose yambwiye ko bigira uburyo bwabyo Hii! none se wagize ngo gukorera urutoki ni nko gukonora ishyamba none se ibintu byo gufumbira urutoki rero senzage ndakumva ni ibyo kwitondera bimeze bite se kankindi icya mbere ugomba kumenya ifumbire ntige habonetse hose yego ubundi uko bikorwa urabanza ugacukura agaferege gafite ishusho y'ukwezi aha mbese y'uruziga rutuzuye eee ukagacukura mu cyerekezo cy'umubyare w'umwana n'umwuzukuru baganamo yego ako gaferege kakaba gafite intambwe imwe y'ikiganza mu bujyakuzimu n'intambwe eshatu z'ikiganza uturutse ku mubyare muto ah ako gaferege rero ni kunyanyagizamo ifumbire eh kankindi ko numva ari imibare ni imibare nyine ariko nyine biranumvikana none se ubwo ntiwumva ko ifumbire uba uyishyizeho imizi y'insina ishorera Ii, na ndabyumva wa mubyara uhita ubona ibyo urya udacungiye kuri nyina gusa yawe ni amasomo mu yandi kankindi ubwo rero nyine muri ka gaferege niba wifitiye ifumbire ihagije nta byo kuyitubura yego ushyiramo amabase cyangwa ibitebo bitatu warangiza ukorosaho itaka none se kankindi ndakumva amabase atatu yose muri buri muryango w'insina ubaye nyine udafite ifumbire ihagije ubwo nyine ukoresha uburyo bwo gutubura nkeya uba ufite ah nibyo Ye, nyine ubwo upima nk'ibisanzwe noneho muri buri gaferege ugasasamo bya byatsi byiza by'uruteja cyangwa urumari E, ibyo ndabyumvise ibyatsi uvuga ni bimwe nyine umuntu aba yabitse igihe yabagariraga yego nyine Mm.
ubwo rero ukabibanza hasi ugacocaguriramo ya mitumba n'abana b'insina waranduye wicira urutoki byose ukabicagaguriramo nk'ugiye guhinga kugira ngo nyine bizabore yego ariko nyine noneho uzana ibasi imwe gusa y'ifumbire ugasuka hejuru ya bya bindi ndakumva iyo fumbire ifasha ibyo byose kuzazamo ubushyuhe bigahita bibora bigahinduka ifumbire Eh, ibyo nyine ni ugutubura ifumbire bisanzwe ariko rero icyitonderwa ndakumva ni ukumenya akamaro k'ahantu ifumbire ishyirwa ko ari ukugira ngo imizi izacukure hasi ikurikiye ya fumbire bityo ukaba uyirinze izuba yego ukaba uyirinze bya bishorobwa yego ukaba uyirinze ndetse ya minyorogoto igenda ikayiruma ikayikomeretsa ishaka amazi ibyo ni byo rwose kankindi kuko nyine nk'uko byumvikana ufashe ifumbire ukayishyira hejuru y'inguri y'insina ndakumva icyo gihe imizi ntabwo igenda iguma muri ya fumbire ntige kurisha kure bityo bigatuma inguri y'insina iteruka ikajya hejuru ese mama eee ariko iyo imizi igenda isasa ijya hirya n'ikibuno cy'insina kigenda kijya hasi ndabyumva ibyo ni ibyo kwitonderwa cyane rwose Eh, ye senza karabe mbabarira gato ndumva akagina aje mbanze ndebe ibye ye Eh, ngaho reba iyo mfura yawe
wiriwe kagi wiriwe nawe ninde se mwari muri kuvugana yego ni senzagi ariko senzage muba muvugana iki ntimwamwirirana hari ibyo yambazaga ah ibyo ni ibyanyu harya wamenye ko manihura yagiye gushwanira mukuru we ngo umurima bawukodesheje imyaka ibiri aho kuba cumi n'ibiri Mm, none se ibyo by'abavandimwe bikurebaho iki eee nibavumbika akarenge uzashyiremo akawe urebe ko katazahiramo ko nkubajije se niba ubizi cyangwa ntabyo uzi ntabyo nzi kandi uri mu bagabo basinye bagura ubwo se habaye imanza ntiwabisobanura ariko wa mugore we uranshakaho iki ariko rero ndanakwisabye ntukanzanire rwaserera mu rugo ubwo se kukubaza niyo ni rwaserera nteye
ubundi urabimbaza ngo kubimenya bikumarira iki
wowe se urabimpisha ngo bigukize iki erega aho ndumva wakunterereje kumbwira ko ari imyaka ibiri cyangwa cumi n'ibiri nibyo bibaye ikibazo ariko kanyi reka nkubwire ni ibiri maze mboningukire ibiri ariko kagina mwagiye mureka ubona mugaga ari injiji ku buryo yakwitiranya imyaka ibiri na cumi n'ibiri ibyo biramureba cyangwa se ni umuriganya ku buryo yahuguza murumuna w'isambu Ah, ngaho urambajije none bigiye kuba imanza none se ubayavokayo ngo bigire inzira ra?
niba manihura ashaka guhuguza mukuru we ntukwiye kubishyigikira maze rero wa mugore nkubwire bibi bwa mbere na nyuma iby'abavandimwe nibo bireba byewe icyo nzi ni uko nasinyiye ko bakodesheje imyaka ibiri aha niba kandi ari wowe wabisinyiye ubwo wazaba ari wowe ujya kubisobanura ndumiwe ni ukuri ariko ibyo birakureba ubwo rero shebuja yagutumye ngo uze uneke wumve ko nkibyibuka ngewe nkuneka umva rero rwose nkubwire nkubwize ukuri niba yanagutumye ngo uze umbaze ugende umubwire uti aracyabyibuka yasinyiye imyaka ibiri niyo bandikiranye ntabyo yantumye rwose nuko nabyumvise bihwihwiswa mu bakozi eee ubwo rero niba washakaga kubimenya ubwo urabimenya hari ikindi
kankindi muri iyi minsi rero ndahuze kubera gahunda yo gutegura ubukwe Eh, twese turabibona patoro ese murabibona burya namwe Eh, ubwo rero nagira ngo muri kuno guhuga kwanjye hatazagira icyangirika mu mirimo rwose njye na senzage turibukiranye ndakumva nk'ejo twahoze tuvuga ko cya gihe twasukiraga ibirayi Mhm.
wavuze ko ibagara rya kabiri rizakorwa nyuma y'iminsi mirongo ine n'itanu duteye ibirayi yego rwose kandi ko tuzabagarisha ibirayi npk ibyo ndabyumva ubwo rero twibazaga niba iyo gahunda ikikomeje yewe gaye kankindi karame ubwo se urumva nakwisubiraho koko Hmm? wowe si uyobewe ko ari ngombwa kugira ngo tuzamure umusaruro w'ibirayi ubwo rero igihe cyari kigeze ahubwo ejo mu cyakare bijye mu bikorwa ubwo ejo byaba kubagara bisanzwe Eh.
kuko watubwiye ko ifumbire ya npk twayishyiramo nyuma y'icyumweru tumaze kubagara yego rwose ubwo rero ejo ni ugutangira mu kabagara yego eh, mukuramo ibyatsi byose nk'uko bisanzwe nyine Mm, ndakumva ubwo nyuma y'icyumweru rero nibwo tuzashyiramo enipeka ikiro kimwe ku ntambwe icumi ku icumi yego rwose wabimenye hanyuma tukarenzaho itaka dusukira nibyo nyine ninzaba ndahari rero kuko birashoboka Mm, ndizera ko ibintu byose muzabikora neza yego rwose patoro Mm. none se kanki karame patoro wambarije kagina bya bindi ugire ngo se nari kugenda ntakubwiye uko yansubije ati iki rero
kagina rwose yanyemeje ko ngo mwasinyanye na manihura imyaka ibiri
yawe ngere reba ibintu byanyobeye rwose Hmm? nyamurinda nawe wasinye nk'umugabo yanyemeje ko ngo ari imyaka ibiri nibyo ubwo se ni wowe wabyibagiwe nkubwira iki se kanki rwose sinabyibagiwe
bose bose bakemeza ko ari ibiri
aha bose barabyemeza ariko nyine baramponda sinoka eh ko numva ari amayobera nta mayobera arimo ngewe ndabyibuka neza neza twabanje no kumvikana rwose tuvugana imyaka icumi asanga amafaranga akeneye atari buvemo urumva Eh.
twongeraho indi myaka ibiri hehe ubwo rero ngewe sinzi uko bimeze kugeza ubu ngubu yego mana none se ubwo byagenze bite yewe ntawe nshaka gushinja icyaha ariko sinanabura gukeka ko harimo kumvikana ku mvugo y'uburiganya manihura akaba yarabaguze se ko byaba bigayitse aha yewe ntabwo byantangaza
cyorere ko kankindi yemeye nta shiti ko umugabo we yagambaniye paturo we aho mama arafata uruhe ruhande ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha Ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo watelefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri paji yawe ya fesibuku minagiri